hell my pipo anoda one don't happen again o oh. hey whoa! according to what we dey hear oh, like say only of Ife e don make eh, olori elizabeth okpeoluwa He don't make him to be the head of the oloris He don't make him to be yeyelua say because of say mariam he no match blood yes so oh, my people, i don't show why name na bose my correct pipo welcome to bose corners tv if you never subscribe to my channel na wetin you they wait for make you subscribe or oh, follow my page make you love and share leave better comment for me my people, i no wan waste time i wan go straight to waiting. carry me come here we dey talk about royal and every correct gist you understand we dey torchlight and gist for table ah. some people say ah boss dem eh, no put mouth for no put mouth for anybody no put mouth for surgery i no dey you hear me put mouth i no dey put mouth for anybody i dey torchlight i dey analyze i dey react to videos you understand anything wey i see when i know say my people go like am i go carry am come for here come touch light am so my correct people, before we go we no go waste too much of time for here May we go wetin carry us come here as i just dey now i hear am o oh, my people as as i just come back from work now i just now i open my phone now i come see say hey wetin dey happen now dem tell me say ah boss say eh, you never hear the gist say everywhere dey hot o oh, ten sion dey roll since yesterday say tension dey o sisosato dey o say hmm, shebi una fẹ́ know say ọpẹ́olúwa eh, olórí elizabeth na that those people wey no know olórí elizabeth na im onio na im be second when dem marry you understand second lady na na she elizabeth dr elizabeth olórí dr elizabeth after dem marry maria under twenty-four hours na make the competition now e don too much because olori elizabeth dey live for scotland and e get money well well and mariam mariam you know people come come that time say na he get oil company not be she get am o she be secretary for oil company you know <laughs> ah so that is now my correct people, money don pass money oh. o ewu shege yaro una know say nigeria who who get pass How they follow just the kind time when ah boss, eh? you know boss, bosse no dey you know they betray your fan o i no dey betray kinami That time when olori marian come all the people come betray They come begin follow am ah the richest Why wife of onionvive she rich she get money she do this one Now she ah now she ah hey naomi no dey shamed go digger they call dey call queen naomi go digger <laughs> god ha god They call dey call queen naomi go digger because the time when olori mariam come eh, he hype herself eh the hyping eh no be small thing my people the hyping eh jehovah nisi jehovah Rapha, they rafa desheda he gon hype herself eh not be small I mean, but not be small one o so tey dey even say she even say now only her now only of ife go marry say only of ife no go marry any other woman except her say the last buster <laughs> He say na the last he sure dem me i go go find out this thing come out again i go read down to the whole world i go find and come. I ah, must find am come out na so the yekudi all of dem na so dem dey find di family dey go dey carry im picture dey carry am dey do dis one ah e dey work ah thank god dis dat dat time eh my friend touch one picture like di yekude say na im get am say e go use e go tell olori mariam say make dem sue morin gist <laughs> because of picture <laughs> oh god god na wen laide come leak all the secret eh ah that eh our bahami ah bahami come dey shame bahami come write laide say make e stop laide no gree e see as video just be so oh. eh so if dem dey talk eh and gist lover make e just leave there na gist lover first come out e say you see am eh na all dis tin na shady say na lie o oh so my people in the sense what i'm saying right now everywhere say dis kind shady dis kind I don't burst then this lady elizabeth I be the second wife of the Ooni of ife after 24 hours they come announce elizabeth but elizabeth not come gree come e say as dem just married, there is no sign of respect since that time Ooni of ife come dey beggar. her e no wan come e say e no dey come the palace again e no dey marry but because of say Ooni of Ife now you know I don't know why he insist on this uh, journey of uh, these women you understand even though you know say Mariam e don comot for the uh, this thing to born pikin and uh, Ronke He no go born all of them no go born you understand Elizabeth yes Elizabeth is thirty-eight years old Ashley is I think forty-nine ashley don enter 50 i think 52 Now they talk. so my correct people, not be those one carry me income wetin happen now make una not forget di time they marry mary and they no pull blood for im e leg o na water Now they put for im e leg Now may di time they marry olori oluwa Now blood Now they put for im e leg so dem come dey shout Olu. Ye ye. luwa yeyelua yeyelua the new yeyelua hey you know say mariam statue na statue dem call am you see <laughs> ah dem go laugh me today dem still dey write e still go write yeyelua for there na once me and dem know say yes because you see queen naomi dem put dis thing for queen naomi na be yeyelua dem put uh, eh, dis thing for ground for am you understand They put uh, this thing match blood They can't wash leg and uh, olori zainab ex olori zainab im match also They can't remove wash leg enter palace Mary and they use water Mary and no match blood They use water take take wash Mary and leg so this uh, okpa oluwa come They come okpa oluwa na come last you understand na be the second wife but because of the too much of begging when only of ife don't beg her they can't use blood to wash his leg according to wetin we dey hear say because of say now blood now they take wash his leg say now she now I can't be the head now of iyeluwa say not be queen um not be olori mariam again you understand because many pipo don fairly talk and say olori mariam no be say dem just dey deceive am even yeye eh, eh, yalaje according to wetin we fit hear say yalaje don tell am say dem just dey deceive am as far as dem no use say eh, you know say na money na dem say mariam pay Ooni of Ife When e take buy Queen Naomi seat e take buy the seat of yeyelua and first wife now dem don carry am tradition say na mary dem no use blood for Mary, and say dem use blood for men na don come say They repeat word i want to make people who don't understand to understand you understand to understand this issue where we dey pass through right now say di yeyeluwa of old uh, two oduduwa The first wife is according to wetin dem talk. The first wife now See only if I don't get the title of olori uh, <clears throat> The first wife to Olu, uh, eh, Olori Okpeoluwa na be the first wife now that is Elizabeth Dr. Elizabeth na be the first wife now na e don take first position for the owner of Ife Palace may I not forget she just buy she just launch uh, private jet for Kabiyesi somebody dey ask that day shey na Kabiyesi na Okpeoluwa go buy jet for Kabiyesi abi na Kabiyesi suppose to buy am for there na my people, now wetin dem they find Now they see you mm. understand Now dem dey use their money They do competition make we wait and see the competition leave your call.